بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه كتابك إنك فكئي آه شافعي كتاب أبو شجاع جد أمو والكتاب كتاب قولني تكو دمي قودة تكو waa'een rubcul cibaadaati jedhamu asirra darsii dabre irratti dhumatte kitaabotii ahkaama kitaabotii fiqii haa ta'u hadiisa ahkaama irra barreeffame haa ta'u akkaataan olomaa'iin itti barreessan afran arkaana islaamaa dura dursanii arkaanni islaamaa afurii miti shanii shanan arkaana islaamaa san tokko ka duraa laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullaahi rukniin tokkoffa'aa san utubaan tokkoffa'aati utubaa tokkoffa'aa kana warra caqiidaatii dhiisan olamaa'in ahkaamaa hin dubbanne ruknii afran haftetaan وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أفرانتا ولد أنساني دبة كتاب أحكاما كيستي صلاة الراجل كما كتاب نهندو كفكي هاته ككتابتي حديث أحكاما هاته صلاة من الراجل كما طهارة دربوسا طهارا شرطي صلاة وان تاتف صلاة طهارة مليوان نيونف كتاب طهارات جلق أبا إيقسي صلاة التعانسة إيقسي أكسمتي zakaatti aansee soomatti aansee saniin booda hajjii aansee rubciin cibaadaa achirra dhuma qoonni gabrichaaf rabbi jidduu jiru achirra dhuma wanni namni baay'een yeroo baay'ee hojjetulleen achirratti namni baay'een yeroo baay'ee dubbisu takka baratu takka caqasulleen achirra dhumti kitaabni hedduun rakkoon nama baay'ee mudattu kitaabni eegalamee yeroo eegalamu kitaabni tokko nama baay'ee dhufee qoodarraa fudhata jidduu keessa namoo akka hafu hafu hafu kitaabni hodhakkaa geenan achi dhaabata turanii ammallee kitaabni biraa tokko eegalama salaatarraa jala qabanii yoo warra soomaa kana gan kitaabni dhaabate kitaaba biraa tokkotu eegalama ammallee namnu maal beekare jidduma soomaatii salaataa fi zakaa fi hajjii kana beeka namu wanni achiin boodaa hoo qixxeetaan wanni rabbiif gabrichi jidduu jira salaata sooma zakaa hajji achira dhumte maaltu afaree waan ilma namaa jidduu jira ta'a akkamitti rabbi wajjin jiraattaa baratte akkamitti ammoo ilma namaa wajjin jiraattaa amantii hagakaa kitaaba guyyoo harraa jala qabe bittaa gurgurtaarraa jala qaba bittaaf gurgurtaan jala qaban maaliif bittaaf gurgurtaa kana dura buusan wanni tokkoffaa ilmi namaa yaalii godhu waa horatu karaan irra gabaabaa qabu hin horatan waa gurguru waa bitu namni tokkolleen irraan duroomu waa gurgururraa yookaan waa biturraa namuu hin duroomu kanaaf kanaaf kana dura buusan sanitti aansanii maal itti aansan nikaahatti aansan ilma namaati eega waa horate wanni itti aansee yaadu maal wanni itti aansee yaadu dhiira taatu dubartii dubartii taatu dhiira fuudha itti aansa nikaaha saniin booda gaa eega waa fuudhe waa dhale eega waa dhale ma du'ani dhaalisa duuban dhufa kitaaba waa dhaalus mawarisa itti aansa saniin booda wal qabatu hollaa wal rakkisu dhufa murtiif kana seenan maal jedhe duuba amma kitaabu lbuyuuci وغيرها من المعاملات كتابني كن كتابة بتاع غرغرتا آية بيعيشون بيعين بتاع غرغرتا وغيرها وان برل من المعاملات وان المنا ما ولين هجت وان بروت المنا ما حريرة ولين قر معاملة والجدون المنا ما جرتو تبرل أتكيستين ودبتا ما بتاع غرغرتا قفاني تيجي البيوع ثلاثة أشياء bitta af gurgurtaan waa sadii jedhe wanni namni bitee gurguru waa sadii beycu caynin mushaahadatin fajaa'izun beycu caynin gurguruu jedhe caynin ijji mushaahadatin argamtu ijjii waan lubbuu qabaata mul'atta cayni jechuun waan ijjii qabaata mul'ata mushaahadatin ta argamtu fajaa'izun in geettee isan gurguruun waan in garre gurguruun hin geettu waan ijji hin qabnellee gurguruun hin geettu qilleensaan si gurgura dhe fakkeenyaaf argamu hin galu shimbirree hegersamaa irra barrisuu jiraatu sana si gurgure jirtuun argamtu amma wanni ati gurgurtu waan argama ta jira tahu وبيع شيء موصوف في الذمة وان برو وبيع غرغر شيء و موصوف وصفمت في الذمة ذمة رد جتون اتقافتما فيتي نمني تقو وان تقو أكيك اتقافتما ساتا نرد wanni tokko yoo wassafamte wassiisan hin bituu hin dandeetta fakkeenyaaf telefoona moobiil bifa kana iphone tirii gs fakkeenyaaf sixteen giigabait jedhe fakkeenyaaf wanni kun waa wassafame ka ab tokkollee hin qabne ka homaan dhawamin ka fayyaa qabu ka bifaan gurraachaa iphone telefoona wassafame ilaalama noo'ii kamii isaa beekne tirii gs jennu keessaa hoo hagam takka fuudha kudha jaha gigabeetti kudha jaha jennu fakkeenyaaf wanni kun mawsuuf fi dhimma itti gaafatama kiyyaa waan kana hin hagana qaba hagam inni irraa bitannaan aboo dhibba sidiin sirraa bitee lakki dhibba sidiin laddi qaayu dhibba sidiin digdamaan sirraa bitee hayaa jedhe sii fida bituu dandeetta fuffisan immoo wanni itti bitti kun waan ati agartuu miti ammoo waan sii himame ka yeroo sii himame san sii gale yoo waan siin galin taate bituu hin dandeessu yoo waan ati tokkollee hin beeku fakkeenyaaf maquma xiqqaa hin dhageen sirra qara waan akkanaa taga akkana akkana akkana akkana qabxee hedduu kenneef sirra qara haa wanni kun siin galle maal bittare sii galuu qabdi waan bittu beekuu qabda maal bitte ati fakkeenyaaf amma wanni dura taa'arraa kumbuutara fakkeenyaaf maasin tooshedhe fakkeenyaaf namni baay'een itti dhimma hin bahu hin beeku ka borsa isaa agasii ka raamiin isaa agasii ka waan hagana hagana hagana hagana hagana sila qara wanni kun takka illee siin galle wanni inni sii himu kun waa yookaan gatii ol fuudhu yookaan gabbuusu yoo siin gadi maal gabbuuftee ol kaaftanii ati bara mooni namaa gale mirgoo loonii ka shanjira ka kiiloo hagasii ka fayyaa qabu ka bifaan akkana akkana akkana hagana inni raabisuun sii gale wanni kun yoo inni kun sii hungali maal bittare ati shan jirri baanu kun mana kiiloo shan moo jaha yoo dan kan beekne taate sii hungalle taate ijoollee sana si dhalatan osoo mirga looni ka shan jiraa osoo sen beek galuuf hin danda'u si yoo ilaan garsiisan guddi shana si gurgurani malee mirga looni ka shan jiraa siin galu jechuun wanni ati bitattu kun waan sii gale tokko ta'u waan wassafamtee himamtee himiinsi isii kun duuba sii gale fajaa'izun waan akkasiisan osoo hin argin bitatuun ni gayaa ni geettiye yoom idaa yoo wujidat argamte assifatu wanni wassafame sun calaa maa wusifa bihi akka himame yoo dhufe jechuudha waa himeemi namni kun yoo akka inni hime saniin dubbiin ka dhufte taate irraa bitattee mallaqa kennuuf hin dandeetta iphone 3gs kudha jaha rakkoo tokkollee hin qabne kan neetwoorkii hundaafuu banaa qabu siin jedhee miti haga sanirra dhibba sadiif digdama baafte yoo dubbiin waan inni himisan keessaa takka irratti fuutee siima kan kee keessa kennan hin dalagu siin jedhe banuu qabda dura sharxiin tokko faa cabtu banaa qaba siin jedhe yeroo si gurguratu sharxiin tokko faa cabnaan gatiin martiin cabtu waan sii himanii achi hin bitteen san keessaa wanni tokko yoo hirdhatte mallaqan kee deeffachuu nan deetta mirga dhaabbachuu yookaan mallaqan kee deeffachuu nan deettu beeku irraa bitatte duuba maal jedhe kun lamaan hagas وبيع عين غائبة لم تشاهد وان توكو كسبيرا جيري كأتي تكأان أرجين سيقرقرا فلا يجوز مقوي وما تك كونكولاتا تكأ مقاسات دقين خليه كان ماليزيان بافت مقاسات مي ماركي كان سنجده وان تبرر سيرك أرأي وان كان تكل سنجد بيتون دندين فيكو قبضو وان نستي مكون sii bu'aa buusuu qabdi yookaan gatii ol kaasuu irratti yookaan gatii ol gabbuusuu irratti. Yeroo amma konkolaataa itti beektu inni sii hime takkittiin sii galti achirra waan gaafattu qabdati. Maarkii kana lamaan keessaa kam san waan akkana akkana akkam ta'e fayyaa irraa qaba takka waan rakkoon sun harkaa qaba. Waan gaafattu beekta. Yoo amma waan waan siin galle taate hoo hin gayuu jedhu. Waa hagam dubbanitu waa sadi namni waliif gurgurataa. lamani geetti takkan geettu jechuu gaabinatti ta geettu wal dura dhaabattanii abboo kana gabiin irraa bitta jechuu haga siin sirraa bitta lakkii haga siin kana sii kenna jechuun halaala sun waan sibiil hin jirre ammoo sii galaa sii himanii abboo waan akkana akkanaati hagana narraa bitta haga siin sirraa bitta lakka kana hayyeenaa kan jedhee mallaqa sirraa fudhatee waan keessii fiduun hin gaya sunis waan ammoo ati hin beekne sirratti qara'uun hin gayu maal sossoba kee jira hegedha daanuu hin beektu waan fedhe si qara'uu danda'in amma fakkeenyaaf hedduun keenya kompiitara irratti windoositti dhimma baana inni fakkeenyaaf linux jedhe three point four jedhe maal irraa beekti three point four maal maal ta'uu isaa si hungalle eega si duuba gaa process isaa akkana maaliin isaa akkana maaliin isaa hagana irraa boodaa hagamirri jiraa isaatu hin beektu achi kan inni jedhe kun hagam takka fagoo hagam takka kalaa waan gargar hin beektu maal irraa beektu hin dandeenyu hagasitti irra dabaree kun maal jedhe ويصح نجايا فياتا هجد بيع غرغرون كل طاهر وان طاهرا هندا ولغرغرون فياتا وان نجسا ولغرغرون حرام نجس ولغرغرون نند سرينا مرة بيتون نند نما غرغرون نند وان نجسا توكا نما غرغرون نند سرينا ما غرغرون نند بيتون نند نجسا مو بيتون نند غرغرون نند bituu shari'aan bakka saree itti dhimma baasu si hayyamte jira horuu si horuu eegu ganda si eegu horii si tiksu shari'a si hayyam saree gurguruu ammoo shari'a diidi waalama wal eegartanii bituu hin dinne beekammoo gurguruu diddee ati yoo kabilaasha argattu taate ifi ilmee lafaa fudhattee guddifattee barsiifachitaa taate yoo kan tan hin taate kabitu ka gurguru san isa dilii qabaate dhaqxee irraa bitattee waan barbaachisa kanaatti dhimma bahuu dandeessa diliin tasaati dilii isa qarqaaru miti inni suuqa taa'ee gurguru jira ati ibsina bira bitata ati dhaqxee irraa bitachuu dandeessa shari'aatti ammoo itti gurguruu hin dandeessu gurguruun isii haraam sabana kalbii irraa dhoowwe rasuul alayhi salaatu salaam saree gurguranii mallaqa san nyaatuu irraa dhoowwe maal jettan gurguruu fi hin galu gaafa keenyi dilaa inni gurgure takka namni kaafiraa gurgure takka gambaliin biraa kaafiraa waan kana halaal jedhu gurgurate asirraa dhaqee bitachuu dandeetta. Hin gallee miti? Booda ragalaati. Muntafa'in bihi waan nama fayyadu ta'u waan nama hin fayyade nama gurguruu hin dandeessu. Haraam. Waan bu'aa tokko hin qabne waan tokkollee abboonni kun gaarii hoolaa irraa bitteessee nama gurguruu ni bantaane. Haraam. Wal sossobuu taate. waan nama tokkollee hin fayyadu kana biyyee xiqqoo takka fiddee abboo kudhanii narraa biteetti lakkii kudhanii fi boonni tokko sii kenna boonni tokkicha irraa fudhattee lafa gannaqee bira baatee dabarte haraa bareedu maal laga bilaasha irraa fudhatte maal irraa fudhatte waan faayidaa takkallee hin qabne bu'aa tokkollee hin qabne nama gurguruun hin galu mamluukiin waan itti gurgurtu waan kan kee ta'u horii dhiirti horatte moggaa dhaabattee boosaa kana gabina irraa bitta jechuun dubbii miti. Telefoonii dhiirti as kaatee bira deemte dhaqee abboo kana mee dhibba lamaan beekta shantamaan akka hin jettee shantamaan warra fudhattee keessa kaayatuun dubbii miti haraam hin ta'u. Horii dhiiraa gurguratu hin taatu. wanni ati gurgurattu waan kan kee tahu ka ati mataa milkii isii qabdu rasuula rabbitu alayhi salaatu wassalaam walaa yabiicu illaa fi walaa beeca illaa fi maa tamliku jedhe gurguruun hin gahu jedhe waan ati mallaktee harkaa qabdu waan kan kee malee waan dhunfaan keeti malee waan nama biraa gurguruun dandeessu yoo isi wakkalate malee yoo inni wakiila si godhate abboonarraa bakka bu'i waan kana gurgursiin jedhe gurguruu hin dandeessa garuu lafaa kaatee waan namni wakiila si hin godhatin horii nama biroo gurguruun haraama walaa yasixu fayyaan taatu jedhe beycu caynin najisatin waan ijjiin isii najisaa gurguruun haraama waan najisaaye ammoo gurguruun dandeetta waan najisaaye gurguruun ni dandeetta wayaa tana fakkeenyaaf jaakete guddaa kana najisni tuqe najisa tuqe aboo jaaketa kanaa kana hagana narraa bitaa dhe qabana guddoo jiraaf hin hongartanii garuu mucaa xiqqaa tokko isin caanee fedhaa dhiqii hagana narraa bitee bituu dandeetta in najisaaye malee najisaa miti waan najisaaye bituu dandeetta waan ammoo inni najisaa ijjiin isii najisaa bituu dandeetta ijji najisaa bitte garam geessita dhe isiinu najisaa garam geessita ergeessitu jirtu waan najisaaye ammoo maaloo itti fayyadamuu dandeetta najisa irraa bal'ifaaftee عين النجس إني بار وان إجيني سي نجسة ما كم ما نسيت نجسة هندن سي نجسة مثلا سي نجسة أكا خمري فا فكينا خمري فا نما قرقرون دندن والجافا نما قرقرون دندن فكينا حديث البخاري مسلم أوديس جابر بن عبد الله الرّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة وقاء عام الفتح إذا مسلم وقاء سديسه مكة كجل لك رسول ربي إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام جل جرسا هم قرقروا ربي حرام قرية خمري بختي بختي هو أم بختي إيش إيسا بقوة أنا بتدعى شو بيمتي بتنيه هو القوة بيمتي بقاتنا داباتني أمو حلاني isa ka tsahira nama gurguracin nan zai isa ka najisa kisin gurguracin nan zai tube kan mugugar da bafta bogar ko ta fala ta halado cin dubi misun ijji ni ta najisa amma ga tsahirutti wan najisa kana malatti dawani ya tulen harama fakenaf rasulullah tuwanjidan alaihi salatu wassalam eh وان قافت الرسول ربي مورا مورا بيتني هري بختي مورا الرابع فني مورا كان يوغر قرن ما جري نمني بيد الرائب ستا وان ياتا نموتي مورا بيد درو إبسان قدام كل جيرو دور مورا مسان في إبسا دوري كان الرائب ستاني كان قرقرات وان دين ناين ناين تاتو جد أمتا نذرت يهودان جد الرسول صلى الله عليه وسلم rabbiin moora bakti'ii waan ifi bakti waan ifin du'i moora si'in nyaatinaa jennaan moora san fuudhanii baksanii gurguratanii mallaqa nyaatan yooti gaafta moora nyaanne barsiin jedhan mallaqa nyaanne mallaqaan waftan qarshitu daabaa fidda mal dha'uun akkasiin taatu fakkeenyaaf kama ahbaashni jedhe yoo horii guddaa hatte horii kana horattee bira taa'uun haraama garuu horii saniin mana biti jedhe dafii ofirraa mana sanin dhimma bahe jedhe horiitti dhimma hin baane horii sun bade kaafira biratti irraa fudhate sun dubbii miti amantiin islaamaa taphaa miti wanni walaa maalaa manfacata fiihi waan bu'aan tokko keessa hin jirrellee namatti gurguruun haraam شحومها مورسي مورسي يجو ايه جملوه بكسا وان بؤاتكم قمن نما غرغرون انغيوج فيري takka fakkeenyaaf tamisiin ga'a aboon irraa bittin jedhe sintii takka haraam maal godha firii takka ittiin garam geessa mishiin gaata takka sikken maal goota waan gootuun qabdu asliin isii sila si fayyadu garuu takkitii maal si fayyadare waan qabdu waan yookaan asliin isiitu nama hin fayyine akka dhoqqame sana fuudhee sirna gurgurtu hin jedhu yookaan ammoo asliin isii hin fayyaddi ammoo xiqqeen fayyaduu dadhabde akka firii takka nama gurguruun haraama. والسصبوا تاتي ربي ماجد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سصبدني هري ولي ذانياتنا جد حرام من شاطرة جد مثلا وغير قد شيتما بيبرت فجدون قبضوا فوق أنا يوسين جلس صبا يسقر قرته حرام جد صبني وعلي قرته من تاتو ها هذه قتيلة ما بودر كون على ما عندي بودر لا ان شاء الله بس بودر فصل والربا ربان ربا يكون قالا ربا يكون اصلين اسا ورتاجرت مثل مسكينه aduudhaaf waa sirreeffate mallaqa liqii sii kenna liqii kana harkaa hagasii irra kaayinaa deebisii jedha waggaa tokkoo taate harka kudhan waggaa lama sibirata harka digdama fakkeenyaf irra kaayinaa deebisii jedha ati amma rakkoo qabdaa ajaa'iba waan kanarraa fudhattee mallaqa kanatti dhimma baata higir mallaqa isaatiif waan kaanillee waliin deebista yoo deebisuu dadhabde deebitee dadhabeettaan mallaqa sirra kaaya haga duraanirra si guddisa osoo oofu osoo oofu osoo oofu guutuu haga dursi kennee haga hagasii kabiraatti irra dabalama haga haga hagasiis irra dabalama haga dur kaanu baasuu dadhabdee kabiraa immoo irra deemu jira gaaf kaayyoo ati waan tokkollee dadhabdee firaan kee yaamsiin jedhee si yaamsee si bitata mallaqa kee kanaan si fudhata atuu gabra taata atuu gabrummaan akkasitti argamtee guddoon ilmi namaa wal gabroonfatuun horii qabu kanattu miskiina kan bifa kanaan hoonan naqata hojjetaa fi godhata gabarsaa ta'e achi tanaaf duuba rabbiin guddaan haraama godhe dhaluma tanayyuu huloo isii guutumatti hidhe duuba rabbiin hidhiinsa qofaa miti waan rabbiin haraama godhe irraa ta irra fagoo ta irra hamtutti dabale rabbiin subhaanahu wa ta'aala rabbiin waan irra fagootti dabale maal jedhe duuba warribaa ribaan dhalti fi الذهب والفضة zahabaa fi zahabaa fi fiddaa keessa jirti wal maxxumaati ammallee waa nyaatamu keessa jirti ribaa jechuun wama sadeen kana keessa ta'e yookaan mallaqa zahabaa fi fiddaa jechuun ammatti mallaquma jechuudha waa binnatti zamana sanii zahabaa fi fiddaa jedhamu amma ammoo mallaquma jechuudha ribaa yookaan dhalti yookaan mallaqa keesseenti yookaan ammoo dhihana keesseenti dhalti horii keessan seenti kennaf horii kana gaala tokko fidee bori ija hannaaf jirjiirsiin jedhu umaa ribaan keessa jiru ribaan maal keessa jira waa lamaan kana keessa jira mallaqa si kenne akka reef nu jennu san mallaqa biraa waliin deebisin jechuu takkaa dhihana liqii amma sii kenne jawaana tokko jawaana shan jaha sii kenne heger kiiloo hagasii wajjin deebisin jechuu miskiina kana ka silaa qarqaaramuu qabu ka silaa atuu nyaachisuu qabdu ati ka hunda qabdu kun isatti dhimma baatee cabsuu kana ka rabbi balleessa subhaanahu wa ta'aala maal jedhu walaa yajuuzu hin gayu beeycu dhahabi bidhahabi ذهب ذهب غرغرون جيت تجد ولا الفضة كذلك فضة اللي فضة غرغرون جيت تجد إلا متماثلا نقدا شرط إلى ما كانوا مكمل يو القطعي أمتي شرط إلى ما كان كيسا تقول من ربا فكينا فما ركون قدون أرقمتو انتلتتون ذهب دولة شكب بودي أرمان دوره waggaa kudhan dura waggaa digdama dura bitan dahaba haarawaa bareedaa amma gabbaa ta ishii kana qaaka saalfattee yoo alatti hin bahu akkuma inni jiru fuutee kana hoo'u haarawa naa kenne haga miti dabala ittiin harama jechuudha harama dahaba dahaba yoo jirjiirtu wal qixxaa'uu qabu wanni dabalante kana hin jiru kun giraama hagam giraama shantama giraama shantama biraa irraa fudhatuu qaba warri akkasiin kennu maraatu hin jireenya Agleera, mi voy a ir más, pero warra akkas hin kennu giraama shantamaa sirraa fudhatee giraama shantama gaaf siin kana kuma akkasii lakkaa siin jedha yookaan ammoo giraama digdama si kennee kan kee shantama kana akkas wal gahaa deemsiin jedha takka soddoma sii kennee haraami dahaba dahabaan jijjiira yoo gartan waa lama yoo dhabamte bittaa fi gurgurtaan sun hojiin isaan hojjetan sun haraama beeka tokkoffaa wal qixxaawu dullachaaf haaraa wallaallu wal qixxaawu takka ammas tahu yoo ammas tahuu baate haraam rakkoon biraa ka argamtu dubartiin zahaba gurgurtu kaga amma manarra yaatee manatti nama dhuftee hoduma wal beekan ka zahaba nama gurguru kun rakkoo isaan qaban guddo jira rakkoon sun rakkoo haraamaati zahaba kan illaa waa illaa narraa fudhadhu siin jetti intala cinqitee mana kan kee dhufee akkanaan hin bahu uumamee dubra kan ta'e xiqqoo tanaa uumanarraa fuudhu siin jetti fakkeenyaaf asumaa sanatti qophoofsee hin jiru irraa fuudhu zahaba isaan irraa fuutee yoom sii kenna de gaaf rabbi laalaaf sii kenna kan ta'e ingis ture innaan kadhate mana kee dhufeeti haraama dahaba yookaan achitti kaashii kennuu yookaan dhiisuu dubbiin biraas kan hin jiru wanni wanni achi achi martuu haraama sana qajeelatti mata haa ibsanii dahaba kaashii fidu wal qixxaawu yoo jarri kun lamaan bakka mallaqni dahabaa gurguramutti dhaabamte wanni martuu haraama dahabarraa amma isaa deebinu gara mallaqatti murtii dahabaa tana mallaqni sanuma waliin qaba yoo fak akkam gootee furmaanni maal amma furmaanni maal furmaanni amantiin islaamaa furmaata bareedaa fiddi رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحافتي كميرة بريدة كم بريد قال إتوكو بدت أي بريدة يا فتي تمر بمانا كان بي أو كم ماجر إن تمر بي كان بي خيبر كن جو كنو مي أواجر أني كن كوبون تككنا كوبون لما ثانية تمر بي كان كان هر كلام الرأول جدين يو كثير جيرا harama jenneen akkasin godhina timire timire ega taate wal lolle dabartu hin ta'a wal qixxeesse qaabisa kwaaliti ilaalan misingaa misingaa taate qamadii yoo qamadii taate waluma qixxeessuu malee ta'u kwaaliti ilaaluu hin dandeessu maal goonaree namni wal qixxeessee nu kennu jiru jedhan yaa rasuulallah inni bara biskifeenee biskifee wal qixxeessuudhaaf tokko jira amma guddisa nan barbaanna oorruu gabaabduu baata waan kana oorruu hedduu keessa hin jiru haa xiqqaatu argatuu barbaanna akkam goonaa jennaan keessan mallaqa gurguraa mallaqaan isin bitadhaa dubbiin akkasuma furmaan ta dahaballee furmaanni akkasuma dahaba kan kee dullacha kana narraa bitadhu iliin asi si gara geessu qaba si dullacha kana hagamiin narraa bitadhu dhibbi shaniin sirraa bitadha kiiloo giraam shantama waan ta'eef hoo dhibba shanaan na kenni kan kee ammoo haaroo kan hagamiin na gurguru sharxii ta'u bakka sana dhammallee wal fidaa eegan akka dubbiin lamaa walitti ni dhabu walitii fi hedduun amma siyaasaa qabanii yoo ati kiyya kan eegan narraa bitatte kan haga sinti irraa bitu yookaan maal godhaa dullisa baadhee deemarra sirraa bitu sharxiin kun taanaan dubbiin baddi ammoo sanarraa akka qulqullaa'anii hin jabaatu hedduu argama sharxii sana jala deemu sanarraa akka qulqullaa'anii hin jabaatu maal jedhan kana hagasiin dhibba shaniin narraa biti dhibba shanaan kaan fuute kiisha kaayattee bilisummaa hanteetii yoo feete kasii kanarraa bitattoo feete dhiisuu dandeetti eegasii duuba ga kan kee kana hagamii dhibba saddeetii dhibba saddeettan kaan sadii ka biraatti dabaltee hashara bifa kanaan si halaala sunuu sharxiin jiraachuu dhabu yoo si keegan nurraa bisa tasaa ta'e bulashin keessa sirraa fuudhaa afaan bulashin gara geessu hin qabnu warri dahaa kun dirra akkata barbuleessi deemtee sun sun fakkee deebisa deebisa warra dirra akkata. طيب دوبا إخواني كما ملكت هذه mallaqni kun mallaqa biyya takkaa fakkeenyaaf boondii kana yoo fakkeenyaaf mallaqa dullachaaf amma biyya seenu biyya qafaa wanni jiru mallaqa tokko tokkoo kana birrii takka takkaa kanaaf sarafaa guguddoo sun fakkeenyaaf ka takka takkaa kana hedduu qabda harkaa si heddummaati ati maal barbaadda dhibba dhibbaa takka dhibba lama lamaa san barbaadda fakkeenyaaf maal deemu jirta ulfinni deemaa jirta daldalaa fi guddaa kana fa'attee deemuu dandeessu ka tokko tokkoo kana hiitee nama mallaqa sana fuggeessitee abbaa kana narraa sarati hoolii jiru san akka hin jennaa maatee kana garuma gargeessu hin qabnu waan rabuusitu hin jiru hin jirtu walitti sagaltamii shan sagaltamii shan jechuun dhibbaaf shan irra keessee dhibba tokko fudhata dabala dhibbaaf shan irra keessee dhibba tokko dhibba tokko dhibba tokko dhibba mana jalaa shan argata inni mallaqa ofar walii tokkichaa kana walirraa sana fattanii ammoo warra kaa'edha haraama haraama yookaan ka dhagaa kana hedduu harkaa qaba dhagaan sun si dhufaa aboo dhagaa sana shan aboo dhagaa sana balli hin deemu hin dandeenyu warra kaa'e hin jedhu haraama mallaqni yoo bifa takka ta'e tokko dullacha tokko haarawa tokko tokko tokko tokko ammoo boondii olii jirtu tokko jedhanii bifa kanaa walii ol walii gad dabarsuun haraama illaa mutamaatilan naqdan jedhu mallaqa walirraa kana fassanillee fakkeenyaaf mallaqa tokko tokkoo kana harkaa qaba mee doolaraaf birri isaa deebinu amma biyya dhaqxe fakkeenyaaf qarshii Itoophiyaa barbaade keenya doolaara kuma tokkootti kennite doolaara kuma tokkoo san itti kennite amma maal barbaaddan laala wanda itti barbaaddu wanda itti kennitu mallaqa lachuu ammoo mallaqa tokkoo miti mallaqa adda addaa hin jiru tokkoo miti eega dhufaa jira darsii keessatti walaa beecu ولا بيع ما بتاعه حتى يقبضه وان بتتلي غرغرون دن ديتو هاغا حركت ديتو اما ملكا ديبو جينا ان شاء الله هاغا حركت ديتو وان توكو كبيتتي غرغرون دن دي فكينا فما لا انا مغدو مك بغالا بيكو دعوتت كونكولاتا كنا رابي dhibba sagalin irraa fuutee asuma deebiteet eenyu kumaan barbaade achuma dhaabattee kumaan kabira gurgurtee biraatee dha namni magaalaa beekuun warra warra qaxara jire waan haalaan tapha danda'u jira guddoo kana dhamu kan guree odoo bar waan kana harkatti kun qabatiin konkolaataa sila miftaa asitiin kennine namuu warra qaasaa asitiin kennine guutuutu harkaa qaba mallaqaan kee kenniita mootin dhibba sagalii takkaash gootee kennitee fi enu kuma na rabite kuma min ko kai sir rabite kuma kan kishi ka te ita cikin yace guru dubat harama ki duro wani wankan ke hatau ma adamu ma na man wasi na man wallon ka duran rabitan kuna ci dabate lola kamitu dibba to ko za ta ga na bufti an ka sare din rakko dar gaba dura ta harkar da fat ngola ta ke ci ofat e ga ci su ga fadu bare ci ti diki gatii feetiin gurgura dhufuufi halaala ammoo achuma dhaabattee gatuu san gowwama walaa beecu laxmi bilhaywaan foonillee horiin gurguruun haraama kennaf gaala du'e gaala gorra'an foon gaalaa kana re'ee sadinaa kenni haadhu siin jedhu horii jiraa fooniin gurguruun ما رسول ربي دوي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم ويجوز نجايا بيع الذهب بالفضة ذهب في الدرس بالجنون نجايا أمس لا دولارا أشي تقبل بالهوسة أمر فتاة ملك على تشو أمر بالفضيحة نجايا متفاضلا وليدة تبكتك لبتك كنا لبهو سنجيك أمسي صرف مسافة بجاة نيتك يكري garuu maal barbaachisa naaqadan harkatti doolara kumaa hoo haye birri hagamte birri kuma kudha sadii ta'e fakkeenyaaf kuma kurnya kudha sadaan kaan amma kaan shan qaqqabatu qaba latti mallaqa xiqqoonarraa hafe bor guutee sii fida borgagala na deebiin haraam doolara fi asnaa deebi doolara hin taate islaam waa gootee argama bari karaa shadhaa kanarra deemu islaamuun xiqqaatti doolaara kan fudhattee kishi kaa'attee borumtuma yeroo guuchisan si deebi'ee waan kiisirraa fudhadha awwan inni saalfataa beeka waan tuma rakkoon jirtu jedhu muso hege rakkoon ammoo rakkoon jirtu intala rakkoo fida hege وكذلك المطعومات والنيات اللي ولين جرجيرو لدنداني qamadii qamadii yoo jirjiirte qixxeessuu qabdaa ammas ta'uu qabdillee yoo ammoo qamadii garbuun jirjiirte walirra dabarsuu ni dandeessa ammoo ammas ta'uu qabdii jechuu isaati kunoo egaa laa yajuuzu baycu ljinsi minhaa bimithlihi waan tokko laa yajuuzu hin galu baycu gurguruun aljinsi gosa minhaa isirraa taat bimithlihi waan isii fakkaatatti gurguruun hin gayuu illaa mutamaathilan naqadan wal qixxeessanii amma taatu malee akkamtu qamadii qamadii gurguruun hin gayuu jedhu yoo wal qixxeessu amma taatu malee tokko deeyni ji'a tokkoon booda sii fidaan amma si fida gurguun ta'an uumaan gurguran لكن هكذا يجب أن يكون في في الجبلات سنبرة توجد إن شاء الله ولا يجوز هنجاو بيع الجنس جنس يقولون جنس يتون يو جوس أما أما دين جنسي كيسا دان هابا باتو غربون جنسي كيسا دان هابا هوتي يسين غان جنسي كيسا دان هابا هوتي بريسي كنا مفكينا جنسي كيسا دان هابا هوتي كيسا تنو بكتو بامتي تو أبو تنجر تاني ruuzuun callaan hagamee ba'a ammoo gubbaan isaa jinsiin tokkuma marfuu ruujuma hin gahu jedhe bigayrihi minhaa gosatitti bimislihi la laa yajuuzu baycu ljinsi minhaa jinsii maxcuuma waan nyaatamuusan gurguruun hin gayu bimislihi waan isa fakkaatutti jinsime isatti jechuu إلا متماثلا نقدا ولا ما كان أرقم ملك ويجوز أموني جيا بيع الجنس منها جنسي هنا أمدي غرغرو نجايا بغيره وان بروت قربو غرغرو نجايا متفاضلا ولد دبرتين قربو فيك أمدي والجزيرة سمودته توك ودته tokko gadi qeessitee kun kiiloon dhibbaa kiiloo dhibbaaf digdamaa ta'etti gurguraa jechuun hin dandeessa naqdan ammatti ta'uu qabdi ammoo sullee laata yoo jenne yoo dhihanni kun gosa takka tahe sharxii lama wal qixxaawu ammatti ta'u yoo dhihanni ammoo gosa gosa tahe hoo sharxiin takka qofa walirra dabarsuu ni dandeessa akkuma mallaqaati ammoo amma ta'uu qaba. Jijjiirri misantu bittaa gurgurtaa. Qamadii takka suuf kennatti adii takka diimtu. Ee. Ee. Walii jiiratan. ammattahu walqixxaawullee sharxiin yoo inni kasaniitiin kennin isaa kan ta'e gurgurtee suuqa geessitee isa mallaqaan raabitatu ولا يجوز بيع الغرر ولا يجوز هنجر بيع بيت أف غرغرتان الغرر سوسوبني كيس تجيرو بيت أف غرغرتان سوسوبني كيس تجيرو هنجر هدو سوفا كينا كينا فاس هنجر شان قباتا اللي تا qurxummii yoo lixe an qabu hagamiin irraa bitta siin jedhe asii lamaan jedhe lameen akka hin jedhe kisha kaatee bishaan lixe mamma laatii miti eh waman jirre takka in barbaada siin jedha bishaan kana lixe qurxummii keessaa qabbaa fi gurgura qurxummii sana garuu amma mallaqa seeraa fudha hagamiin irraa bitta diqqoo taatee guddoo taatee waa dhabee argee sanna si bankee bai'ul gharab jedhama fakkeenyaaf waan siin jedhe iji dunuunfadhu meeshaa taa'u kana keessaa dhagaa as darbi ka dhagaan irra bu'e digdama si gurgure meeshaan kun ammoo gatii walii ol jiru walii gadi darbisee tun qaamu tokko goote san dha'ee hootiin jedhanii si kana digdama sirraa fudhatanii haraama sullee fakkeenyaaf shimbirri mayaatu tana abu hagameen irraa bitte siin jedhe shimbirri warra bitte sirraa teessee gabbuutee dhihana nyaachaa dhihana nyaachaa jiru kana hagam inni irraa bitteen digdamaan sirraa bitteen abbaa digdamaan kikishe barreessa kun hojii ofa bitin jedhee dabra yoo asitti deemte birree martu barreessee dabarte garara itti wal sossobutu isin gabaabinnatti wanni sossomni keessa jiru hundi gurguruu hin danda'u haraama yoo waan tokko gurgurte fakkeenyaaf rakkoo wanni kun qabu osoo beektu jalaa dhoksitee gurgurte fara rakkeetu rakkoo isaa kan immoo qabu yeroo tokko tokko odoo si dubbataa jirtu sirra dhaama rakkoo kana immoo hagatiin isa qabalisa amma waa takka maashaa Allah barbee hootan fudhadhee waa takka telefoon sanirra bareedatti boodan bahee sanbitatu barbaada malee waa takka rakkoo qabu itti gurgurtee hegeriyoon rakkati maal ta'e akka badaa bishaan koo ijoollee wayii dhahee ta'a namni nagaaf jiru nagama qabachuun taatu haraama ta'u. فصل والمتبايعان خيار السينما والمتبايعان جر لما وللرابطة بالخيار في الماء تقبا ما لم يتفرق وان غرغر بهين في الماء تقبا خيار المجلس كده أما ودنبتن حاجة تسمتي تنتون جيرتو ما سنبوارد دقنا بربادو narraa hoo mallaqni naa deemsisuun hin jiru aboo waa reeku gurgurtan gaabe mallaqan kee hoo waan kee naa deemsisuun hin jiru haga teessumti sun badu teessumti sun addaa waa bitattan sun argisiin jirtu waan sana fedhaa deemsisuun hin jiru khiyaarul majlis khiyaarri sadii tokko khiyaarul majlis tokko khiyaarul shar kun ammoo khiyaarul ayib ka shartii kana siman lafa kaaya aboonin kun muuxannoo waan kanaa guddoo hin qabu mee guyyaa lamaan takka guyyaa sadeen takka deemee namooti saahiboowwan kiyyaatiin mari addaa yoo jidduu sanii wanni biraa naa mul'atte sidaa deebisaa beeku hanga nama hayyee kanarra yoo oligartan guyyaa guyyaa sadeen kana keessatti kaaka isaanii dhufee aboo kun maal waa takka qaata darbanii warra biyyi qaata dhiittee biraa dabartoonni siin jedhee si jibbisiise boteessee waluun kennu akkasuma jedhan irra beeksisuu hin jiru. wani sun fakata ga amma zaman halatti haɗa mana fiyatin da ɗan ɗaya ga cillen wani mara taka cillen da tulu da wani su yara aiki yau ta mana ta yau aiki ne male sarti yon kawasi yau aiki fidan ta ce bugun dalagu di da rakko sana kabanar rade bisin khiyarul aiki haka sai ya zuru duba khiyarar gireje maal jedhenni والمتبايعان جر لما وللرابطة بالخيار في الماء تقبا ما لم يتفرقا وان غرغر بهني حديث عبد الله بن عمر رسول رب الرعود صلى الله عليه وسلم قال وانجدا المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار هند ثانيتو في الماء تقبني جد rasuli sallallahu alaihi wasallam waan gargar hin bahini yoo gargar baane ilmaanni kun kufe jechuudha fakkeenyaaf amma zamana jiru kanatti bittaaf gurgurtaan tana faa wal dhufan qofaa miti telefoona namni waa walirraa bitata haga telefoonni sun hin citin kaleena keessa jirtan deeffachuun dandeessee waa walirraa bitattanii biyyiin dhultee kinan kasi erga jedhe anillee mallaqa mangistii buuse jedhe osoo tan haasofnu waan biraatiif firra gara biraa haasofne haasofne gidduu keessa aboomee waan san biraa deebi'e shiin erguu bittaaf gurgurtaan jennu san dhaab jettaan firga qabdee eega telefoon bitee immoo telefoon lammataa ergise bu'aa reefu san irraa deebi'achuun dhaab yaadu majlisii kun yoo duran shaqqii kaayate malee yoo eeyyuu ni gatte malee lamaan kana qofatti jedhe duran shaqqii kaayatu eeyyuu ni argu tafagaate tokko waan irratti gurgurtuun nan tokko barbaada kana irraa natti hin dhaga'amne haadha manaatiin malee naan hin didde narraa deebisiin didde hin ta'a. Asiin akkasii yaa biyya dhaabate. ولهما جر لما وان قبن أن يشترطا شرطي كاية الخيار في الماتكن إلى ثلاثة أيام هذا ويا سديد شرطي فايته مثل ذلك ويا سديد ويا سديه كان madhabni imaam shaafi'i guyyaa sadii irratti jedhe olmaa ingiriz guyyaa sadii ol godha sharxii guyyaa sadii irra dheerisuu dandeenye isa maal qiyaasanii waa hedduu garre jedhan ka amantiin islaamaa guyyaa sadii irratti waan kanarratti qiyaafannee guyyuma sadii ol akka hin taane guyyaa sadii kulli ni miidhama abbaan meeshaa irra kun ishanii bira ji'a tokko booda waan kaan ji'a tokko qabaa filmaata jechuun hin taatu garuu wanni laalchisu wanni martuu bakka qaba akka qaba yoo wanni itti bitachu kun waan guddoo taate mallaqa guddaa barbaachisu akka lafaa ka manaa kana sharxiin namni qabu guddaa itti dheertuu qaba yeroo dheertuu qaba maal guyyaa sadiitti waan tokkollee beekuu hin dandeessu wanni kun qulqulluu jira dhugaan ka abbaa kanaa moo mootummaan gatii fi namni liqii irraa qabu hin jiru moo maal jechuu waan tokko waan tokkollee beekuu hin dandeessu beekuu waan hin dandeenyeef yeroo haganarra dheeressuu hin danda'a yoo wanni ka barbaachisu taate waan ammoo xixiqqoo ammuma kana bitatte kamalan isileen hagas maran geenne torbaan shanii jaha yoo jettan abbaan hin miidhamtu eegas dhimma itti baatee torbaan shanii telefona dhimma baatee deddeemmattee akka maashaa allaa telefona bareedaa qabdan hundaa agarsiiftee gaafa deemtee goona irraa kana hojjettee ammallee akka biraa tokko dheedhaan tokko dheedhaan dheedhaan dheedhaan dheedhaan dheedhaan dheedhaan dheedhaan daldala jabaa taati taatu وإذا وجد بالمبيع وإذا وجد يو أرقامه بالمبيع وان بتوي كانت عيب أي بي يو أرقامته فللمشتري رده لم تجي بتتسون سلا دي بسون تدعي فلا أمر telefoonni itti bitte kun turee turee torbaanitti marroo tokko firrumaa akkana zim jedhee fudhaamsu yoo taate deebisuu hin dandeessu sun illa aybi yoo feete ammoo qabattee sirraa horatu lenne si jirtu walaa yajuuzu hin gayu jedhe fakkeenyaaf aybi irraa tokko wanni dur warri horii beeku horii hin elmin horii aananii guyyaa lama aanan hidhisa isa gurguun baqaqoo malee homaa irraa nafin kanas gabayaa fide maasha allah kana isaa horii akkama harkaa argadheedhe mallaqa guddaan bitan takkittii duraa mana galchanii elman akka ajabata elmamaa guyyaa marra homaa hin jiran aybeeku guyyaa ifa baateef san ofirraa deebisuu hin danda'a garuu yeroo deebisu midhaan kooboo tokko waliin galcha boorii hanga kana hanga bakka itti isaan hin jiranii achi gadi jiranii irraa deebisaa yeroo amma naga guyyaa sagal elmadhe san waan kana jiranii waliin deebisuu qaba. ولا يجوز هنجل بيع الثمرة ندان غرغرون مطلقا إنماج إلا بعد بدو صلاحها إيغا إسان midhaan kun eega midhaan nagaa bahanii malee eega midhaan fayyaa argatanii nagaa bahanii malee midhaan amma dhalu jiru asheeta amma asheetu jiru gurguruun haraam yeroo faccee darbee asheenni amma eegalu kana gurguruun dandeessu baalbaduma bakka hin geessu haginni bakka gahee bakka nyaataa qophee boonni kun eegana jedhini soba jabaatee asheetee namni yoo dooddatee illee akka asheeta illee nyaachuu danda'u gayuutti lafaa kaatee sun isaa amma faccee darbee kana gurguruun hin geessu mukarrat mukarrat ولا يجوز انجب بيع الثمرة الآن قرقرون مطلقا إماجا إلا بعد بدو صلاحها إيجا إفا به مال بدو إفا به صلاحها فيان في نجابه هون في إيجا إفا باتي إيجا سي إيجا سي ماليجا muxlaxanii inni baanu kun ilumaali ilumaan inni baanu kun amma irraa muradhuu galfadhu yookaan si haa ta'u haga gayuutti sharxiin sun lamaanuu tafee ta'aa jiraatu hin gahu jechuun taate achi taate as taate ilaa muradhuu itti dubbiin sun kunoo midhaan amma bahaa jiru faccee darbe kana narraa muradhuu galfadhu yoo adisun dubbii miti wanni takkittiin as jira haa si ta'u haga gayuutti kun illee hin gahu nahaa hadiisa bukaariin odeesse annahyu can beyci thimaari qabla buduwi salaaxiha cabdillahi ibni cumar irra in rasul allah sala allahu alay wasalam nahaa can beyci thimaari rasuuli rabbii ni dhowwe midhaan gurguruudha حتى يبدو سلاح وحاجة إنسان هيا يعني ملتحني نهى البائع والمبتاع تقول بروك خبيث له إبهاده ولا بيع ما في ما فيه الربا وان أشتكيت جرسل جرجرون من جو وان أشتكيت جسماري ملاك عافي في حملة مجلسة بجنسه وان إتفكاتت جرجرون من جو رطبا جيتو إلا اللبن أنا ملي kun jechuun isa fakkeenyaaf waan tokko wal fakkaataa midhaan yoo waliin gurgurre jenna wal qixxaawuu jennee miti wal qixxaawuu kana beekuu hin dandeenyu yoo midhaan kun jiidhoodha boqqolloo fakkeenyaaf asheeta fa'eetti asheenni kun mataan tokko waliin qixxaawu asheeta mataa dhibba shanii fi buufte mataa dhibba shanii kan biraa asii buuse waliin ta'u walii namaan galu hagam ta'uu isaa hanqan namaan galu mataan tokkichi midhaan haga tokkicha hin baasu keessatti namaan galta dubbiin jiidhaa bara jiidhaa dubbatu keessa jiidhaa gurguruu hin dandeettuu jedhe haga goggogutti gaaf goggogeen muramee silaa beekama kiiloodha kaawuu dandeetta yoo kiiloodha keessallee gariin bishaan dhugee kiiloo guddoo kaasuun mala gariin xiqqoo bakki isaa bona taatee kan midhaan guddoo kiiloo guddoo kaasuu dhabu mala namaan galu akka gaariitti. دوبا مال جد ولا يجوز هنجو بيع الثمرة ولا بيع ما فيه الربا وان دلت كيس جد وان دلت كيس جد ملك آتي يهنا جنمي بجنسه وان اسي فكاتت رطبان جيتو غرغرون انجو جد إلا اللبن أنا ملك أنا أنا نكتب غرغرون جد aanan gaala amma dhale tokkommoo aanan gaala guutti jiru walitti jiru gaala isaanii dhalle kun aanan gaala amma dhale ka jamaan tokko sata kun ammoo aanan gaala amma dhalee kun mi'aawu fi dadhabanii isaan tura mi'aawa isaan barbaade xuruuruu hin beeku walitti jijjiiruu hin beeku amma wal qixxeessuu qabda amma ta'uu qaban fasulun wayasixu assalaamu baaba bira seenee amma tura ويصح فياتا السلام سلام فياتا هج سلام يجون ملك كان هو وان سنغرد وان تكوكا سنجي فكينا تليفون وما جنة كان بو تليفون ايفون كان فو اما بل جيبين صدومي لما كنمني ارماندورا ji'a tokko ol dhimma itti hin bahin qarshii dhibba kuniis ni barbaadu hin jedhe fakkeenya si argamu qarshii dhibba kuniis ni barbaadu hiisisuu qaba waan isa salam jedhama bittaa gurgurtaan sun maqaan isii salam jedhama mallaqni amma bahee ijii waan kanaa ammoo amma hin jirtu eegana barbaaduu qabanii deemee harkaa hun qabu beek manaan qabu suuqa beekaa magaalaa beekaa bakka hin tu'e hedduu keessa leena hedduutu manaa qabaaf leena fi kan baratee keessa deemee barbaadee fidesi fidesi nama akkasii jedhama hedduun barbaadee jettee barbaadee sii fida bakka inni fidu watiin beeku hedduun isaanii ammoo korma halaalaatiin fidu warroota waan kana gurguru hedduurraa inni ni seena kana keessa barbaade waan haraa dhufe marayyuu isaan ergan imeli dafee laala kaa laala kaa laala yoo shalqan ta'e guutuu dhaqee ni fidu ulfa dha jalaa mukatee kaalee dhaqeetti gaafa billaa luma jechuun gaafa billatti bittaa fi gurgurtaa waan akkasii sun ni geessi haalan ammatti naafi jechuun illee ni geessi wa mu'ajjalan fuulduratti naafi illee waliin jechuun ni geessi fiimaa takaamala fiihi waan itti wal gaye isii keessatti hamsu shuruutu fadhiin shakka yoo shar'iin shan seerri shan keessa wal gaye akkas godhuu ni dandeettaa sallama sanii waa wali gurguruu walirraa bituu ni dandeettaa Sallama jechuun kun meeshaa mallaqa amma kennitee meeshaa naa barbaade jechuudha. Dallaalli osoo waa tokko hin jirre meeshaa san fidi eega nagatti fi eegan daadhanii duk addaa hin jirti. Order moo dhufin takriban. Himatee barbaade ammoo inni manaan qabu waa sii barbaadu kana. Hin gahe jedhatti. Sharxii shan ol lulaate. Sharxii shanaan kan akka gaariitti qabatu. An yakuuna mazbuuxan bisifa. Sifaan qabamaa ta'u wanni kun. Waan banamaa miti. waan akka gaariitti himamee waan akkanaa ka akkanaa ka akkanaa jedhamee hidhame ta'u waan hin mormee fida akkan ta'a. Abbaa kormoon olii naaf hin jedhu kun kun. Bichi tokko olis fide kormoon olis hin jedhu. Dubbisu Qabamaa ta'u wanni akka gaariitti. Telefoona iPhone naaf hin jedhu fakkeenyaaf. Asuma ta'ee xiqqaa tokko. Kan dur dabre waggaan isaa. Cabee waan takka dukkan qaatarraa kaase. gigabeetu saddeetan takka gigaa laqasuma hin jedhu warra dhufe isaan barbaanne bakka booda dhufe guddicha kana jiru san barbaade barka fayyaa qabu masha Allah kan qabalu jimmatin san jedhu maal kana hin jenne re'ee dubbii fidee rakkoo dhufe gara kanaafuu shari'aan maal goote qabamu wanni kun sifa sifaan wasafamu akka gaariitti hidhamu ka qowni tokko illee keessaan ba'a waan kana moodel akkana maarkii akkana lambar akkana bifa akkana waan akkana hidhamu haga san guutee hidhuu takka wa an yakuuna jinsan lam yaktalix bihi gayru gosa wanni biraa ittiin makamne ta'u fakkeenyaaf gosa wanni biraa ittiin makamne ta'u wanni kun fakkeenyaaf maqaa wanni kun himamuun kana yoo wanni sadii afur ka biraa himamteen sagaleen bu'aan isii xiqqoo waa takka gatiin isii laaffuu gadiin immoo qaalii ati ta qaalii itti beetee dubbatte inni xixiqqisii itti fedhee dubbatte kan dhufanii umra mee dhufu baran sana baala sana baala sana baala illee sana baala maqaa tokko kan sana baala sana barbaadu malee isaan waan inni barbaadu biyya kana arganii gatee itti kana waan inni arga takka ooliftu waldhaanee namni duuba maal jedhe وأن يكون جنسا تهو غسا لم يختلط به غيره واني براءة مكم نتهو wanni kun waa wanni biraa maqaa kanaan irratti jaamamne ta'u yoo ati ka maqaa kana wanni biraa waliin irra yaamamtu taate gabbaasu dalaga wanni makkuu gabbaasu gad baasu dalaga haga maqaa tokkichoonni kun qofaan hafeen gayutti gaduma ofu ولم تدخله النار لإحالته وأن كوان إذا تفئ أكبر الرجل جيري تهو يوان ibiddi tuqee akka durii jajirjiire taate namaan galu wanni kun hagam takka hojjetamee hagam takka harki biraa kun waan raajirjiire namaan galu وألا يكون معينا wanni ati naafidi jettuun kun waan maqaa dhawame akkan ta'a jechuun amma am telefoonuma kana maqaa dhoofnee telefoon majaatin ibsan jedhee akka maqaa akkasi dhooye sannaafin hin jenneen taatu wakiila godhattee irraa naaf ibsitee malee salamaami salama jechuun waan amma namni hin gara hin jirre tan dhaqee si barbaadee si fidu yoo akkas taate wakiila abboo mallaqa fuudhee abaloo dhaqee nabichiin dubbii biraatti sun salamaami garuu yoo inni maqaa dhawamte salaman jedhamu salamumaa jalaa ba'a wakiila taate si wakkalatee dhaqee si bituu danda'a. Walaa min mu'ayyani suuqii beekamtuu takkarraa naaf idille akka hin jiru. Sullachuu maal taati wakiila taati. Ta wakiilan siin ta salamaa kun maal taati illee godhuu hin dandeenye ta inni huloo san qabu waan ati barbaaddu kana mallaqa itti kennitee inni barbaadee bakka fedhe sii fidu. ni fedhata japan irra ordar godhe si fidu waan kana inni qarummaa isaatiif hojii kanaa waa nyaachu jira yoo ammoo suuqii abaluuti kee naaf itti waan maali nyaatani waa suuqii abaluu namni dhaquu namni hundi dhaquu hin danda'e wanni kun suuqii abaluu jirtu taate takka wanni abaluu harkaa qabu taate maal godhanii ta'e isa rakkisan shaaxa isa kana maal godhanii shaaxarummaa sanatti mallaqni naaf ta'e hin jiru yookaan asii deemu yookaan nama ofkeessatti ta'e abaluu ta'e naaf jechuudha kanaafuu duuba sharxiin shanaan kana jiraatuu barbaachisaa jedha ثم لصحة السلام wanni salamaan bitame kun ubbachaan bitame kun fayyaa tahuudhaaf fiihi tamaanii sharaa sharxii saddeet keessaa qabu wanni inni bitee ittiin fide kun abboo guutamte mallaqni isaa isaa halaala meeshaarraa fudhatuu qabdan sun jechuu waa saddeet guutuu qabu sabni jiru amantiin islaamaa maalitti yaa safaan hundaaf amantiin islaamaa waan dhiiste qabdi waan hunda sirreessee lafa keessa kawanti bara mata kaani bara ibaaduma qofa bara kamina dhiga bakka bakka mi ziyaraa fi bakka malee biraa keessa hin jirtu sun jiruma guutu moolis nama akka ta'eetuma waan maraa murtii dhawu kaawii jirti duuba maal jedhe sharxii saddeetif keessaa qabaatu jedhe namtichi kun meeshaa inni sii fide kana meeshaan kun tahe fudhatuu qabda mallaqni ka isaatii homaa gaafatuu hin dandeessu siin jechuun sharxii saddeetif keessaa qaban wahiya sharxiin sadeen saddeetan sun an yasifahu bacda dikri jinsihi wa nawcihi bisifaati allatii yaktalifu biha athamaanu an yasifahu meeshaa kana duraa yeroo ergu kana wasafu himu akeeku bacda dikri jinsihi eega jinsii isaa himeefi telefoona eega jedheenii keessaa ammallee wasafu ونوعه تلفون كيسال موبيل ايجا جديني كهركا ايجا جديني بالصفات التي يختلف بها الثمن تلفون ما هركا توريجا كينتو كوميتي بفقتي وليجد والكافتيجا بوتسن تندامة على كناتا كيساكا كنا كيساكا كسي كبفكنا كحاجانا فوق قليلة وصفين كل akka gaariitti jiraatu yoo wasiin kun ijoon jiraani gubbumarra walitti boodin telefoon nama barbaadi jedhe telefoon manaa tokko dullacha fide wa baarakallahu fiikum shantamni keessan kun isin nyaatame yoo jedhe haqaba wanni telefoon akkana telefoonni bahara fayya maal beekne kamii keessa himuu qaba himuu qaba wanni iteel sifti sun ta akkam sifa allatii yaktalifu biha saman kamallaqni isii warrafa لا ست مرتبة ملكة والدو والدو تليفون هي كاركاو كم ملكة كبيرة بلادة كاركا كيسا آي فو يرو تلي ملكة كبيرة كيسا ملي أفو فو يرو تلي ملكة كبيرة جيوبيت هذا شو تلي كبيرة على الفكين لو يفتح كني ديواجو دفتتم بف ملكة والقوة والقبسي توجد شو سات وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه حاجة إسلي دبته بما وان ينفي فجيس الجهالة عنه إسا واللالش نو إسا واللال رانو فجيس مهم كنا تلفون وهنا في الجنة تلفون هجم تلفون كنا كنا كنا بفهمت ملك أمك مشان تفهم حقو موان كم مشان يسون نابي كتير يجتم تعرف هجم لا كوسا هجم أبا جهة وانا في الكتاب هجم yookaan yoo inni waa fide girmaa irratti tolumee kan dubbii dhufa wanni namni amantiin diddu yeroo hundaa waan dubbii fida waan moromee fida waan nama wal dhoowwaa dida akka wanni sun huloon sun takkalee nu banamne barbaada kanaafuu haga himuu qaba yoo wanni waan hedduu kataasa taate lakkoofsan haga himuu qaba waan amma nu jennee wasafne san lakkoofsan habbaa shantama barbaada jechuu qaba fakkeenyaaf وأن يذكر جبته قدره هجس إلى كوفس إيه هجس بما واين في فجز الجهالة عنه الجهالة واللاج وانسا نولال ونرى فجزا لكوف سحقاتي سمك أنو رو قدري سيوف كينا وانا كوني ساعتات جن إسا كيلو إسا هجم جايا جنان هجم جايا أمو خور مكون هجم جرا وان وان كان ولال ونرى فجزا كان مكانه أكنو بينه وقوة تدارنا وإن كان يوته أمه سلامكم مؤجلا وان بودرتنا في دي دنتاه ذكر ندبت يد وقت محله يروح دوبا إذا بودا يألف يا تربين سعود أنت أعرف طبعا ولكن هو مدري وصل فهو معنا إن سائر استمر على كثير من قرر براد وجد أول مطلب في سنة من عام ولا كثير ورين أبدا من ولا قاعد أبدا كثير كثير furdaa turtee malee torbaan sun lamaan booda boonni fi bifuuti maa yaa kisa tarbu kisa tarbu isaa duuba balaa gara galee suuqa jiru wanni sun bayaa dhabamee jira wanni yeroo qabamuu qaba dhageenyi jiru akka karaa hunda deeman dhagee malee rakkoon kan hin yeroon qabamuu qabdu guyyaa yeroo sun geessa boo yeroon geetti wanti harkaa qabu harkaan qabu harkaan qabu yoo ammoo nidaam akkanaa kana jiraa beeke inni xajala hojjeta yoo kan bar mashkuur mitee kan laamalu akka fudhee kan laamalu fudhee inni lallaale biddu fana dhibbaan dhibban tokko biraa oofaa yeroo yoo argatu achi mana tocha inni yaamanii gama namaan biraatiif yaamanii jidduma sanatti firraa yeroo namarraa dhumuun bala. وأن يكون موجودا ته جرا وأن يكون ته ونكون موجودا أرجما وأن أرجما تكتره وأن يكون أرجم نيو تمام يم وأن بيجي كان أكين مسلم مسلم دعبده نهار بعده يكون مسلم من يجرب بعده بعده من يجرب بعده وأن يكون موجودا وأن جرا ته عند الاستحقاق يرو حق أقول أتني بربادا في الغالب عادتي نمني إكي بربادي حق أقول أتني لا إكي بعده waan argatuu danda'utu akka ta'u wali وأن يذكر دبته موضع قبله بك تلف من اللي دبته قلت من كيف في بربادة إذن يبلغ كلام من كيف ولين دبني مسلم ولين دبني مسلم أن في ذلك لك مسلم من دون دوني يوم التجمع تاتو قلت من كيف في بربادة إذن يد تكاوني ميشان كون لندن جرى لندن لك يكون وشي تلك بربادة إذن يد يجي بك تلف أدى كل كتير لا موجود إنسان نعيم تربيسو جاء يفو ويا ترباه تربيسو مسجد الإجابة كنا كنا ترون كنا تكفيدا فهذا كده صلاة جات بودا ما شاء الله طبعا بصلاة كده هي صلاة طبعا نجح مساء الخير وأن يكون الثمن ملكني اللي انتهوا معلوما به كما أبو ميشا كان نافذ يده ملكه هي سيكنا هي سيكنا بدين هي مهم هذا من بربادة ملك أما باسم أما هم وأن يتقابض قبل التفرق ملكة لله حكك قبطوا إنه سوى قرقر بهم ميشانا برباد ملكة في دان الدين كيف نجد وسوى قرقر بهم ملكة حكك قبطوا نجد وأن يكون عقد السلام وأن يكون تو عقد السلام بالتأفر بلتان تكاولي قلتين سلامات naajizan muramtuu ta'u muramtuu jechuun shakkiin akka keessa hin jiru abo kuma kan hoo'u telefoona san abbaa sadinaa fi biyya dhee yoo heger akki haati mana kiyyaa sa dubbii kana seena taate inni isaa beekee warreen dubbiin yeroo hojii seensitee gini gatii dhaqee masara deemee waa bitee barbaade warra narra didanii manaa didanii nan da'uun dubbiin yoo mana akkasii taatan walii eduu maal jedhe naajizan ta'u wanni waan muramtuu takka ta'u laa yadkuluhu khiyaaru sharxi ka keessa hin seenne jedhe khiyaaru sharxiin yoo achi ijoollee tiyya addaan bibbitaa ijoollee sadeen kanaa bitaa telefoona sadeen kanaa fiddee ijoolleen jaalatte haganaa sirraa fudhadhee kan inaaf ibsu dubbiin ijoollee jibbisuu kan godhe inni fudhadhe dubbiin nama muramu dubbiin miidhagsu yoo ijoollee fiduu hin dandeessu أكثر الأمر إن شاء الله بارك الله فيكم